iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadushakira kuri interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi wasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu leta y'u burundi irashima icyemezo cyaraye gifashwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi gifitanye isano n'ibihano gukuraho ibihano byari byafatiwe urwego rw'ubukungu byari bimaze imyaka itandatu bije rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ivyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ivyo bihano vyafata ubundi vyohava ni vyiza cane ko iyi ngingo yarayifashwe tukaba twayakiye neza cane abarundi bara-
ubu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga albert shingiro inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho ya libiya yafashe icyemezo ko nta matora azaba muri uyu mwaka naho muri sudani intumwa y'icyo gihugu iri mu rugendo muri israeli rufite intego yo gutsimbataza imigenderanire ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi intumwa ya sudani iri mu gendo muri israeli rufite intego yo gutsimbataza imigenderanire frederic nkundikije arakomeza iyi nkuru iyo ntumwa y'umukuru w'igihugu ca sudani yashitse mu gihugu ca israeli mu ntango y'indwi imigenderanire hagati ivyo bihugu yasubiye kuba myiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yamara kuba intumwa z'ivyo bihugu zisubiye kugenderanira nta masezerano yari bwasubire guterwa ko igikomo hagati y'ivyo bihugu amakuru atangwa n'itororokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters avuga ko igisirikare ca sudani arico cafashe iya mbere mu ntumbero yo gusubira kunagura imigenderanire mu gihe imirwi y'abasivile yahora igonanwa kubikora ico gisirikare cafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda inyuma yaho gitembagarije uwahora atwara ico gihugu omar al bashir
ishami ry'umuryango w'abibumbye oms rirasaba ibihugu bikize amadolari miliyari cumi n'esheshatu kugira ngo ribashe kurandura covid cumi n'icyenda ku isi thomas kamirindi arakomeza iyi nkuru mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi mukuru wa oms tedros adenom gebreyesus avuga ko siyansi yaduhaye ibikoresho byo kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda ati isi ibisaranganyije neza uko bikwiye dushobora guhagarika umuvuduko wa covid cumi n'icyenda muri uyu mwaka muri urwo rwego arasaba ibihugu bikize gutanga umusanzu wabyo bigomba mu mugambi witwa acta kugira ngo ufashe n'ibihugu bikennye gukingira abaturage babyo bose kubapima no kubabonera imiti acta yashinzwe n'ibigo mpuzamahanga by'ubuzima banki y'isi yose na fondation bill and melinda gates iyobowe na oms igamije kugeza byihuse ku bihugu bikennye ibikoresho byo kurwanya covid cumi n'icyenda imwe muri gahunda zayo ni covax igomba guha ku buntu inkingo za covid ibihugu mirongo cyenda na bibiri bikennye hagati mu kwezi kwa mbere gushize covax yari imaze gutanga doze miliyari imwe umugambi aseteya ukeneye ingengo y'imari y'amadolari miliyari makumyabiri n'eshatu na miliyoni magana ane ku gihe cy'umwaka guhera mu kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kugera
urakoze thomas kamirindi na frederic nkundikije ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mutugejejeho ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse ko mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kome tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika leta y'u burundi yaraye ishimye icyemezo cyafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi cyo gukuriraho icyo gihugu ibihano mu rwego rw'ubukungu byari bimaze imyaka itandatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u burundi albert shingiro yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abanyamakuru i bujumbura avuga ko ari ingingo ije gushimangira ko muri icyo gihugu amahoro n'umutekano byasagambye kuko ibihano byari byafashwe hashingiwe ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'umutekano muke pierre claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru bije rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ivyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ivyo bihano vyafata ubundi vyohava ni vyiza cane ko ingingo yarayifashwe tukaba twayakiye neza cane abarundi bayakiye neza nk'uko mubizi rero amahoro n'umutekano ariho mu gihugu ibihano bituvuyeko bizotuma bamwe bagwizatunga abanyamahanga bashobora kuza ino atantambamyi hanyuma twongere dutsimbataze imigendere myiza n'ibyo bihugu biciye kubahana no ku neza y'abenegihugu y'ibyo bihugu hamwe n'uburundi nkaba rero ndababwiye yuko amahoro yamaze kuboneka tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cyiza cy'uburundi yuko iby'imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bintu bijyanye n'ubutunzi ku bijyanye no kuzana abagwizatunga bava mu mahanga bazi burundi kandi no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu ubugira gatatu n'irya byo kurahura ubukerebutsi n'ubwenge twita mu gifaransa transfer de tekinoloji hanyuma ubugira kane naho tukagira twubaka inyubakwa z'iterambere nk'ibibuga by'indege ibivuko amabarabara y'indarayi n'ibindi kugira ngo tugende dutera imbere tuve muri ibyo bya politike n'ibyo byo kujyana hagati y'abarundi cyangwa kujyana hagati y'ubundi n'andi makungu ubu rero tugiye gukora twubahana kandi twese dushyira imbere ineza y'abenegihugu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje perezida wa uganda yoweri museveni yatoreye generale abdel kandiho wahoze ayoboye iperereza rya gisirikare muri icyo gihugu kuba umwe mu bayobozi bakuru muri polisi ya uganda ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na geoffrey mutagoma byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya uganda lieutenant colonel ronald kakurungu mu itangazo yashyize ahagaragara rivuga ko general kandiho ahinduriwe imirimo rinamukeza polisi ya uganda nayo yasohoye ubutumwa ikeza uyu muyobozi general abel kandiho ahawe uyu mwanya nyuma y'ibyumweru bibiri gusa atorewe kuba intumwa yihariye ya uganda irebana n'iby'umutekano muri sudani y'epfo yashyizwe kuri uwo mwanya akuwe ku buyobozi bw'iperereza rya gisirikare muri uganda general kandiho abisikanye na general major jack bakasumba wahawe umwanya general kandiho yari aherutse gutorerwa generali kandiho yakunze gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko ari ku isonga ry'abahohotera abanyarwanda batuye muri uganda ikurwa rye kuri uwo mwanya ryari ryagaragariye bamwe nk'ikimenyetso ko uganda yumvise ijwi ry'u rwanda ndetse bikurikirwa n'uko u rwanda rufungura umupaka n'icyo gihugu kuba agarutse muri polisi ya uganda urwego rushinzwe umutekano noneho rukorana n'abaturage cyane kurusha igisirikare byakiriwe mu buryo butandukanye ukurikije ibitekerezo bigaragara ku mbuga nkoranyambaga bamwe barabona ko ari intambwe isubije inyuma umubano w'u rwanda na uganda abandi bagakeza generali kandiho bamushimagiza ko ari intwari yashoboye kugarura umutekano muri uganda bityo bati uyu mwanya ahawe uzarushaho kunoza umutekano muri icyo gihugu umwaka ushize amerika afata ibihano general abel kandiho n'abandi basirikare bakuru bakoraga mu rwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya uganda ibashinja kwibasira abantu babaziza ubwenegihugu ibitekerezo bya politike cyangwa kunenga ubutegetsi bwa uganda leta ya uganda yavuze ko ibabajwe n'ibyo bihano amerika yafatiye abo bayobozi ba gisirikare
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uyu wa gatatu tariki ebyiri tariki icyenda kwezi kwa kabiri ishyirahamwe rya karitasi ritabara imbabare mu mujyi wa uvira ryatanze inkunga y'ibiribwa ku miryango igihumbi na magana ane na mirongo itanu y'abaturage bo muri gurupoma ya bijombo bateshejwe ibyabo n'intambara y'imitwe yitwaje ibirwanisho yibasiye ako karere kari mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara zibasiye gurupoma bijombo iri mu birometero mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa uvira aho twabasanze kuri karitasi uvira baje gufata inkunga y'ibiribwa igizwe n'ifu ibishimbo ndetse n'amavuta barashima uyu muryango wabibutse kuko bari bamaze imyaka irenga ine baratwikiwe amazu ariko batarahabwa inkunga iyo ari yo yose sabira bya mungu ni umuturage wo kumurambya akanogo ari mu bahawe iyi nkunga twari tubayeho mu buryo nyine bwi- butari- butameze neza kubera ibibazo twagiye duhura nabyo by'intambara intambara ziradusenyera ziradutwikira ibyo kurya byarahiye nta kintu icyo ari cyo cyose dufata twari tumeze mu buryo bu- bu- buryo bumeze nabi cyane ariko bukeye ejo bundi barabitubwira ngo tuze gufata abagira neza tuza gufata ibyo kurya hano karitasi duheza ibyo kurya biraduhemba neza ibyo duhaye dufata ko turafata ifu amavuta umunyu n'ibishyimbo ibyo bintu byatunejeje cyane twabonye kuko ari byiza kuko n'ubundi bakomeza bakatubwira gutyo bagira neza bakaguma bakadufasha micombero binono yakoze urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru aza gufata iyi nkunga y'ibiribwa avuga yuko yatunguwe n'uburyo abaturage benshi bateshejwe ibyabo n'intambara bibuze ku rutonde rw'abari guhabwa iyi nkunga y'ibiribwa naje gupokera mvuye muri lokarite mugogo bare muramza ni umuresiponsabure wayo ariwe mushefu kutimye nshitse nsanga nta bantu basohotse yave nimwe niyasohoye abantu batatu none kuri ubwo tukaba dusaba yuko boza basaba abashefu akaba aribo batanga amazina cyangwa se abareperezanta babo kandi n'igihe cyo gupokera bakabatumiza bakaza iyo koko turabona hariho abantu benshi tudafite ruguru bahaye bapokera tukabona yuko ibintu bahaye babipirate ni izina ko wapokeza bijombo ariko kandi atariyo tukaba twifuza kabisa yuko icyo kintu babisubiramo ko badutekereje akabare kuwe bariya abantu bose basigaye cyangwa se basimbye bakabapokeza sebineza john we yavuye muri lokarite ya kajembwe asaba amashyirahamwe abagira neza ko yajya atangiriza inkunga mu bijombo aho kuzitangira muri wuvira kuko bibagora cyane kuza gufatiriza inkunga mu birometero birenga mirongo itandatu n'aho batuye Eh, turaza tukarara mu nzira bwaca tukagenda undi munsi tukabona kugera aho bapokerera none murabizamura gute ibi bintu ni ikibazo gikomeye kubizamura ni ikibazo kuko ni imisozi ni ukwikorera nta barabara icyo kintu nacyo kigoye abaturage kandi abantu benshi ni abasaza eh, kugira ngo bikorere babirenze eh, iyo ku misozi ni mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane Eh, tukifuza kuko abanyabijombo boza bapokerera mu bijombo akaba ariho bapokerera inzira zifite umutekano mukeya abantu harimo abasaza badashobora kuza badafite n'abo botuma kugira ngo baze kubafatira ibintu byabo baza badupokereza mu bijombo iwacu nubwo abo baturage bafashe iyi nkunga y'ibiribwa nyuma y'imyaka irenga ine bari mu ntambara bavuga yuko nta mazu cyangwa ibikoresho byo mu nzu bafite kuko byose byatwitswe n'imitwe yitwaje ibigwanisho turifuza kuko buduhereza ibintu byo kuraramo kuko ibyo twararagamo byose byarahiye byo kuraramo ama- amatara ibirengeti ibikoresho byo mu nzu amasafuriya amasahani byose byarahiye ubu ngubu turara hanze mu buryo bugaragara abana bari mu kuburaho barambika umusaya Kuko ibyo twari dufite byose byangiritse nta nka tugifite nta matungo tugifite turi mu buzima bubi ni ubuzima bumeze nabi cyane butameze neza ariko turifuza kuko nanone bagira neza bakomeza bakaduhereza kuko aba baduhaye n'abandi batugoboka iyindi amandi masosiyasiyo tugoboka nanone nawe akagira icyo duhereza ubuyobozi bwa karitasi buvira buvuga yuko iyi nkunga buri gutanga ku miryango igihumbi na magana ane mirongo itanu y'abateshejwe ibyabo muri bijombo bwayihawe na karitasi esipanye kandi ko bwatanze iyi nkunga ku baturage babaruwe gusa ubuyobozi bwa grupoma ya bijombo buvuga yuko hari abandi baturage barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu batwikiwe amazu abandi bahungiye mu mashyamba batarigera bahabwa inkunga n'umunsi n'uyu umwe vedasengabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika uvira mutarakivuyeho
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje mu gusoza akaruhuko k'ibikorwa bya leta yarimwo mu kwezi gushize umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye yagendereye abavuzi b'ingoma bo mu ntara ya gitega mu kibanza cy'imico kama y'igihugu cya gihushora perezida ndayishimiye yavugije ingoma ari kumwe n'umurwi waho mugenzi wacu oriyane itangishaka yaganiriye n'abahinga babiri ku mico kama n'uruhare rw'ingoma mu mico ya kirundi porofeseri emile mworoha ari mu burundi na patrice ntafatiro asanzwe ari umuvuzi w'ingoma muri canada ntafatiro aratangira avuga ku myambaro ni imyambaro y'abavuzi b'ingoma mu burundi abatimbo
neza na neza hajya y'abatimbo bariko baravuza ingoma barambara bakikwiza kera bambara impuzu z'ibiti ariko ubu bambara impuzu zisa n'amabara y'ibendera ry'uburundi ni ukuvuga ibara ryera ibara ritukura n'irisa n'urwatsi rutoto hanyuma baheje kuzambara barashyirako igihete barashyirako ubuna barashyirako ni uvuga nti n'igitembe baba bafite n'imirisho barashyirako n'icumu ariko cyane cyane ku byo nugaruka ko kuri nyir'icyubahiro evariste ndayishimiye ariko aravuza ingoma yarashize ko umuhibu umuhibu nawo wari nuvuga nti ni ikintu umwami yambara ni ikintu umuntu akuze cyane nuvuga nti umuntu asa n'indongozi yambara yarambaye umuhibu rero arambara igihete arambara n'impuzu kandi ko ndaho nyene yarashoboye ukuntu bahora bambara imigwerero mu burundi ziriya mpuzu bavuze z'ingoma bazita imigwerero ku bisanzwe bahora bambara impuzu impuzu y'imbere ikaba ari yera hanyuma iyindi rero bakaca novuga nti igikwembe kimwe kikaba gitukura ikindi gikwembe kikaba gisa n'urwatsi rutoto igikwembe gisa n'urwatsi rutoto kigahindukira kikaja inyuma imbere hakaboneka novuga nti igikwembe gitukura ubu rero ku bavuzi b'ingoma nka bose ndaza kubishikako uko mwakavugiza ingoma uko mungana mwese nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatweretse ingene bambara impuzu ingene bambara imigwebero ubu burya mugwebero usa n'urwatsi rutoto uzohora uja imbere umugwebero usa utukura nawo ukaja inyuma umwami ntihenda yakoze ikintu baca bakira ubwo nyene naho nogeza murakaramba mugwire muhore ku ngoma murakoze cyane kumbure uraza kutubwira ibyerekeye uko kuntu bamwe bamubona nk'umwami abandi bakabibona ukundi ati ni umukuru w'igihugu si umwami ereka mpindukire kuri mushinga ntahe mworoha mu gihugu cy'u Burundi namwe uko mushinga ntahe ntafatira bisiguye iyi nyambaro z'umuntu ariko aravuza ingoma ziba zifise izindi nsiguro kumbure zongere kuzo mushinga ntahe ntafatiro asiguye
wakoze umwambaro w'abavuza ingoma kera nk'uko yabivuze kera hariho impuzu impuzu z'igiti hanyuma rero ibyo bambara hari n'aho bambara n'inshato kuko hariho bambara inshato babyina babyina hariya mu kirundo mugabo n'abavuza ingoma nabo nyine barashobora kwambara ishato abandi nabo bakambara izo mpuzu z'igiti hanyuma rero bakaba bafite cyane cyane n'iyo mirisho mirisho hakaba n'ububaje imbere arabereka ingene bashobora gutamba urumva rero nk'uko yabivuze ubu naho hariho cyane cyane kwambara impuzu zijanye n'ibara n'idarapo y'uburundi ry'ibendera ry'uburundi imyambaro rero ni uko zari zimeze zagiye zirahinduka uko igihugu imyaka yagiye irahaca
ego uravuze n'imirisho ngene bayiyobora ubu tubwira kumbure ingoma zimwe zimwe baravuga ko zifise amazina zifise icyo zisigura nazo nyine ingoma zirafise amazina ubwa mbere ni uku- ni ukwibutsa yuko ingoma yari intambo cyane cyane yari yerekeye umwami yavugirizwa umwami nta muntu asanzwe yashobora kuvuga ingoma ibyo byahavuye biza rero mu nyuma ni uvuga yuko ingoma yari anari wayari yari yatambi- yatambi- yatambira umwami mugabo kandi ikindi ki- umuntu yo- yo- yomenya ni uko umwami kera yaravuze ingoma mugabo yayivuga cyane cyane nka rimwe mu mwaka kugira kuko ingoma murazi yuko yari ya- yari yo sembore yakakimenyetso cy'igihugu nuro umwami niwe yatanga umurisho wa mbere bakumva rero ayiva- ayivugiza kuri kagenda abandi batanguye izindi ntambo zo- zose zerekeye ingoma abandi batimbo bose ni ukuvuga abatimbo n'abari aba- aba- abakana ingoma mugabo bakongera bakanazitamba niho rero baca batangura hariho urukinzo urukinzo yati- ariyo ya- yatuma umwami bayi- bayivuza igihe umwami yibambuye ni ukuvuga byutse canke agiye kwi- kwibikira hariho rero n'izindi ngoma zisanzwe mwaba iz'igishora arizo bita muremirwa arizo bita rucitseme zari hariya i- i- igishora hariho n'izindi nyabuhoro i- i- ingoma bavuga ya- y'amahoro yari hariya cyane cyane ibanga ego urakoze cyane umushinga ntahe nta fatiro namwe duhindukire kuri mwebwe eh, mwavukiye mu kurira mu ntara ya Alo?
gitega neza na neza mu gishora muravuza n'ingoma mu gishora mukiri bato kuva mukiri bato ubu mubandanya kandi no kuvuza ingoma ngaho mu gihugu cya canada ah, ingoma amazina yazo n'ibindi byerekeye uko zivuzwa mwotubwira hama mugire ko mutubwire ko mwakiriye ah, aho mubonye umukuru w'igihugu cy'u burundi perezida vivanse ndayishimiye avugije ingoma mwabyakiriye gute eh, ingoma ziri ubwoko bune hari ubwa mbere na mbere ingoma z'ubwami nk'uko mwubahwa imirimo roha yabivuze za kagenda za rukinzo n'izindi hanyuma hari ingoma z'abatimbo zijya zivuzwa mu gishora mu mwihigiro ikidasha n'ahandi hariho n'ingoma z'ibisharizo zijya babaza hama ugasanga ziri mu mazu hama ubwa kane hari ingoma zivuzwa nko mu masengero cyangwa ingoma usanga zivuzwa nko ku ishure rinaka kugira ngo abanyeshuri batonde neza n'ibindi jewe nagomba kugaruka ku ngoma z'abatimbo zijya zo mu gishora canke zijya z'imakebuko burya ingoma ziri ubwoko butatu naho uzibona kurya hariho ingoma ya mbere yitwa kirota nijya ngoma ntoyi ijya ngoma rero ni ingoma y'imana ijya ngoma s'imana mugabo ni nka kurya k'umusaraba ni nko kurya k'umudari ku bagatolika ni ukuvuga ni ikintu cerekana imana igera irya ngoma rero kariya kagoma gatoyi kitwa kirota ni ingoma y'imana kandi iminsi yose bavugije ingoma irya ngoma ibwiriza kuvuzwa igashemezwa kubera umuntu aba ariko arashemeza imana haca haba iyindi ngoma yitwa inkiranya inkiranya ni rya ngoma iri imbere ya zose kumbure abavuga ifaransa bayita solo mugabo ni ingoma y'inkiranya irya ngoma yitwa umwami irya ngoma yitwa umwami umuntu ariko aravuza irya ngoma burya aba ari umwami hanyuma haca hakurikira rero ibishikizo ibishikizo ni zirya ngoma zivuza zikavugiriza uriko aratamba cyane ari eh, uriko aratamba ari imbere hakaba n'amashako ni zirya ngoma ziguma ziguma zivuga ziguma zivuga zitaruhuka ibyo bishyikizo rero n'amashako byitwa igihugu igihugu kuko mu bishyikizo harimo n'ingoma imwe bita umushinga ntahe bakayita umugabo ku bisanzwe ubu u- ingoma bazivuza ukutariko hajya iyi ngoma y'impiranya ikirungerewe habwiriza gusigara iyindi ngoma imwe yirungerewe hanyuma zikaza guturirwa ica iyo inkiranya igaturwa ni ukuvuga kurya baba bariko baravuza ingoma zi- baje bazirungereye hanyuma inkiranya igaturwa hanyuma rero hakabona kuza guturwa iyo yindi ngoma ya nyuma mugabo ubu barabihinduye usanga ingoma y'inkiranya ariwe mwami ariyo ijya guturwa bwa nyuma aho rero ku kibazo cya kabiri jewe mbonye n'icyubahiro generale majore barise ndayishimiye avuga iby ingoma naranezerewe cyane nagize nti ash iryavuzwe riratashe ndaza kubishikako yarerekanye ko uburundi ari hanga se nararyohe ko narabonye ko uburundi ari hanga kubera iki kubera arateye iteka imico kama y'abarundi arambuye inyambarabani arambaye imigwebero arambuye ibiraco asigara ibirenge bisa muri ajya amabuye n'ingena meza ajya amabuye burya arakomeye gose je naravugize muri ingoma mvuye muri canada ajya amabuye arahekenya mu mu birenge Ara- byose arakura acaba rero arijishe bugufi aba ararenganuye ikintu canyoheye gose nta mwosozi yarakorotse ndakabonye kajya akantu kimwe kingahe amosozi yarake- yarakorotse kubera iki yaraheje kurenganura abari bararenganijwe muribuka abanyagishoro nyene barenganijwe ukuntu izina rigarukako yaraheje kubarenganura rero kumbure n'ico bashaka bari baheje kukironga ubu yaravugije ingoma ha- ingoma hamwe nabo aratera iteka imico kama y'uburundi nihonogeza ngaha Urakoze cyane.
kugira ngo ndaguhe ijambo reka rero duhindukire ku mirongo ya telefoni n'abanywanyi b'ijwi rya amerika barafise icyo baterera barafise n'ibibazo Uranyumva?
babaza reka mpindukire Oya, no- nakire no- martin mwana martin mwana turi kumwe ku murongo
Eh, niho ndi ndabaramukije amahoro neza duhamagaye uri hehe Eh, ndi mu gihugu ca kenya ku mazina nitwa martin murerangabo yego kubona ko umukuru w'igihugu cy'uburundi variste ndayishimiye yafashe eh, akaryo ko guhura eh, n'abo twokwita abanyagihugu bo hasi akemera kwiringanisha nabo agakura i- twose reka tuvuge inyambarabami inyambarabakuru akajya hamwe n'abatimbo agakora ikirato akambara umwambaro w'ingoma agatamba twavuga ko yahaye agaciro ingoma zacu hanyuma ikindi twavuga ko koko yara- yareretse akarorero abandi bategetsi kuko ubundi yaraberetse ko bitarangirira gutorwa ukagenda kwicara hariya hejuru ku- ku- ku ntebe ariko bikenewe ko ugaruka ukibuka abagutoye hakabaho ikibanza muhuriramwo mukaganira ukabereka ko inyuma yo gutorwa kw'ico mutegetsi hariho eh, eh, iciyumviro kibafise ko kandi itahura ubuzima nabo nyene hariya hasi barimwo Eh, hanyuma ibi twavuga eh, twibuke ko byabaye nyuma y'uko hari haheze amezi makeya avuye mu gihugu cya kenya aherekejwe n'ingoma Eh, ntibyarangiriye mu kugenda kwerekana ko umenga ingoma y'uburundi ni gi- ni- ni- ni igikoresho cyo kwinezereza gusa ariko hariho ijambo ifite mu gihugu cyacu irafite ishingiro irafite eh, twavuga ko niryo shingiro ry'imico y- y'igihugu cyacu Mhm, mhm.
ya ku bwanje rero novuga ko nabihaye agaciro narabishimye kuko ni akarorero keza n'abandi bategetsi bagenzi be bofatiraho urakoze cyane urakoze cyane martin reka mpindukire nakire wundi ku murongo wa telefone pascal pascal nkunzimana naba nti- naba ntihenze izina ryawe ry'ikirundi pascal turi kumwe ku murongo
yego amahoro neza amahoro cyane mama ubu duhamagaye uri hega pascal rero ndi mu cankuzo aho bitwa muri komine mishiha ku mupaka wa gahumo umukuru w'igihugu cyacu c'uburundi yakoze ibintu byiza cyane byo gushigikira abenegihugu mu bisata byose abenegihugu ba- bariko barakora akaza akabashigikira ndabona eh, igisata ca mbere c'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu arabikora kugira ngo abenegihugu abereke akarorero kugira ngo abo- aba- abenegihugu babone ko batariko baritamba bonyine mu bintu byose ko umukuru w'igihugu abashigikiye
icyo cyari igice cy'ikiganiro muri isanga mushobora gusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ndetse no kuri yutube ni radiyo yanyu ijwi rya amerika mbibutse ko ibiganiro byacu tugiye kubisoza ariko tubibutsa hamwe amakuru avugwa hirya no hino ku isi intumwa ya sudani iri mu rugendo muri israeli rufite intego yo gutsimbataza imigenderanire ishami rya onu ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu ryatangaje ko gishaka miliyoni eh, ko miliyoni z'abaturage bo mu ihembe rya afurika bugarijwe n'inzara bakaba bashaka amafaranga yo kubagoboka kugira ngo babone ibiribwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS risaba ibihugu bikize amadolari miliyari cumi n'esheshatu kugira ngo ribashe kurandura indwara ya covid cumi n'icyenda ikomeje kugariza isi mbibutse rero ko hari radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri keri nashwan yarafatanije na diodone cyubahiro na nadia taha kuri mikoro ya eugenia mukankusi Na biganiro byari bihagarariwe na edi rwema mukomeze rero kugira ibihe byiza mwese aho muherereye hose